is a free world without corruption. Yes, we should love one another. Build us a free world, free from discrimination. We should love one another. Build us a good world with good resolutions. We should love one another. Build us a free world without inflation. love one another, build us a free world without commotion. We should love one another, will you build us a free world without confusion? As the sun will ever rise, so the light shall ever shine. Power to the people, to the people. As the wind shall ever blow, so the sea will ever flow. structures and where the foreign investigation stable and foreign going um, yes, it's a looking well, well, my name is I'm not the only one inside studio, my brother's studio here, and I walk up and walk in the inside studio with me. Others don't go to waka waka. Mm-hmm. You see me, I only live with the lady in their this, this, this thing, so. But anyway, I'm here and my bros, senior bros, I will do it together this morning, so we'll go. sharply, sharply take um, some papers, the headlines, and the ones we go fit check their uh, mouth. Put for them, we go check our mouth put, and then uh, we go see how we go take go after that. All right, brotherly. Okay, oh. my people, I salute everybody this morning. We thank Baba God as all of us often all over the world. We honor for the here, listen, life, and direct with a great tuner. Uh, we did here to serve now to make sure so we get the best um, better information, entertainment, education, so that make we fit make sure say we make this country go where it's supposed to go. To be and better than where even all of us they want make we wrong go now. We go get there, sha. My name is Ade Omoakao. Ade saluting this morning. Okay, Ross, a, lot of papers day table this morning, but um, okay. sharply, sharply, we'll go check the Vanguard today, shapali, shapali. Saturday, when be 8th of um, May 2021. The Vanguard newspaper get this week caption for here. It say after they don't share so much blood, lose so much the many people and farmlands, Benue youth don't resolve to fight back. Uh, state government to legally armed newly formed community volunteer guards. Which state government? Benue state government. Benue, okay. Say Uh, yeah, they say they want they go uh, they go for, they go give them ammunition, help them buy guns, and then help all of the communities to secure themselves. Since people don't volunteer now, their youth don't come out say, "Oga, give us something." After that, they don't first give us the power. Say, "May we go defend ourselves." Give us something to defend ourselves. Mm. And the man say, "Okay, I won't give on ammunition. not take defend on ourselves." So anyway, hmm. uh, my people get them for village say they say anytime when pikin take wake up in the morning na dey greet him parents anytime when him pikin pikin wake up na dey greet him parents good morning but you know say me na morning eh, na dey greet na morning every time yes na morning <laughs> yes but for benue now na just good morning dey just start now <laughs> all the while dem dey midnight <laughs> but i just pray uh, make dem no turn the matter to become a political issue later and then uh, the issue because people don too die for benue even for idp camp you know how many don run comot for idp camp but on the other angle uh, i want make sincerity of purpose dey this issue make e no come be like say you go come use them to empower yourself later and then e go come become a societal issues hmm. because we don see am say na rep political yeah political uh, um, um make e no come go be political matter later so uh, right now uh, sharp sharp i wan continue let's say uh, 2023 presidency igbo may not produce president until 2039 ah oyamilero sorry say i speak yoruba I me no understand this one i never i never <laughs> they say all those when dey before southeast still that matter still dey page 15th of the vanguard newspaper today. Mm -hmm why apc pdp others should nominate igbo igbo candidates obiozo na im dey talk from there you don see am say 2023 presidency dey say igbo may not produce president until 2030 and then the small small bullet wey follow am say the hurdles before southeast and then why apc and pdp need to carry they need to carry their zoning machine carry go uh, <laughs> southeast that one they call from uh, obiozo and then um, another matter say supreme court don affirm inec inec power to deregister political parties and remember say over the seventy-four political parties wey inec dey register since last year the matter don go court say dem no get the right dem no fit ah, i no know who sign document give you you say you no get the right to collect am back so dem say finally supreme court tok say inec get di power to take the register political parties so which means if they get the power those seventy-four political parties wey inec remove from the list of political parties wey dey nigeria wey no dey win councillor dem no even get representative for any village <laughs> so it mean say uh, their matter don over mm. yeah uh, nigeria now headless wobbling body judge i i cease to be a nigeria i i won't use the english the way it be for here oh. who talk down? wait you say nigeria now headless so wobbling. say nigeria not get head, head and it's still dey wobble. They do uh, e like tire tire when e tire when e boat don dey fall eh, out eh, when you wan uh, eh, this one dey call from body george e come add ah, join ah, eh, yes grandpa grandpa body george from lagos na i talk You uh-huh. say i cease to be a nigerian if tinubu becomes president okay. ah, this one be like old man wey dey swell e just be like as tasolare use that language that time say if this kind thing happen e no go wear trouser till this one come to an end na so it true do am throughout so na im body just don dey ready to ready to. yeah dey ready to resign maybe you get another passport wey wan uh, so we go come ask am question now be say all this while you be member of how many country you be citizen of how many country Countries. so if you cease to be nigeria you will now be a citizen of which country maybe whether if if that thing happen eh. eh then na that time now we go come begin ask am ask am this uh, but that time e go don go go don go eh the man go don go the country wey dey be i hear saying that uh, tinubu is the next president no no no i no be say no he talk he say he say if he say i cease to be a nigeria if tinubu becomes president. Eh, now okay so, so if tinubu become president eh. you now walk away to which country e then means how many citizen you be <laughs> before then if tinubu no become eh, president eh. then you go come explain to us which country you bin wan become citizen to. na now you talk <laughs> why you dey talk like this but you know say e get many nigerians wey get two passport na dem uh, get our green passport dem still get uh, blue passport ah, for but, nobody. but we sabi we sabi deceive people sha. Eh? which kind which kind country be this eh? one sef. so Angry now wetin make all of all these people dey run into position to quickly yes, use the connection to oh to take, uh, you know this na the same person wey don head npa before oh. he don dey in charge of mm. different different minister this that that so and as a classical human being for inside pdp mm -hmm. uh, eh, the man he you no know, just dey. Mm, okay uh, the other one wey still follow uh, mbaka don open up as bishop calls for prayer on his violent followers you know see the way they contact them mm. church say politics say na violent yeah, uh, followers church politics now this one na church politics You say mbaka. Uh, um, ubakan don open up as he as bishop don call for prayer say make dem pray for uh, ubaka's violent followers okay o uh, um, um, other things wey still follow am say ex minister mama da taraba don die at 61 of her community don declare support for governor uh, abdulrazak for second term. what teslim thunder balogun what nigeria never knew about him You go see that one for page 30 and page 31 of the Vanguard newspaper. But it gets some other headlines when I, I, I sharp sharp take note of for inside inside page of the Vanguard newspaper this morning. Uh, this one say military on secret mission to depopulate Igbo youths. Southeast youth leader alleges, and then um, two dead, ten injured as smugglers attack custom officers in Ogun State. Um, this matter of uh, constant issue with uh, custom and uh, Ogun people, the matter get as it be. Man beaten to death by friends in, in Delta for stealing three thousand naira so the hungary. Uh, the matter cancel as the guy lost three thousand and na friends all of them be. then dem come tell am say you suppose ask us how you go dey thief our three thousand. oga oh, adeomo why e be say people no sabi ask why people dey steal. Mm. na him eh, na him epanabi eh, eh, dem epanabi the young man o. Oh. that thing dey e dey always uh, shock me you get the opportunity to take ask after all the good books say ask and you shall be if i get now if uh, you eh, ask me now i go i no no no you go eh, give i go give yes but if you come to say you wan come tip for me now that one dey be the issue you say you be sharp person if if that kind one na say you come dem come use police take arrest am or dem come dey call say those people na bad person mm, come on now now this ones no come do arrest The company panabit the guy and the the guy come die eh. yeah if that go don uh, for south east don uh, security outfit arrest eight, rob- eight robbery suspects for inside Ebonyi State. And then federal government borrowed 5.9 billion dollars to fight COVID-19 impl- implement budget. Abeg, okay, I go take am again. To, fight COVID-19 and, eh, and then to implement. implement, budget. yes, na Ahmed, Ahmed which is the finance minister. uh-huh. come talk say supplementary budget five point nine billion five dollars uh, five point nine billion dollars to fight covid-19 then you still use and take implement budget then you come say supplementary budget will fund 29,588 million doses of johnson and johnson vaccine say nigeria won't go buy johnson and johnson vaccine and this this same vaccine where people dey complain about where other countries they reject not be say other country just reject am o na they say na the vaccine even cause wetin make the population of i mean the uh, the, the covid nineteen surge. Mm. when dey india. say na im cause am na im cause when e take move up so there is a the, the, then they come begin dey look for where they go see astrazeneca vaccine. Mm. to take quickly come dey begin change johnson and johnson. okay oga adeomo you know say you talk one thing the other day say. <laughs> wetin the people wey do astrazeneca vaccine and the people wey do johnson and johnson vaccine say whether dem sure say if you take the two together say the thing no go get adverse effect you know say i talk this matter you talk this matter before mm -hmm. why we dey use ourselves say dey do experiment. now you don forget astrazeneca vaccine since e never dey available you no wait for them. okay if you are very too if you too dey you no budget money you for the whole nigerians to take buy ammunition wait for bandits when they terrorize them eh. covid nineteen wey dey on im own now you dey buy vaccine every day hmm. una well done o oh. we dey hmm. oh. well done oh. and then uh, this one still dey talk o say your local government resolution matter supreme court don't declare governor makinde's action illegal Go order him say make he pay the salaries and all allowances of sacked chairmen and councillors so e need to do am sharp sharp supreme court don finally they don win the case against am you know say when im come im just remove all local government chairman come talk say because dem no be own structure mm, and then as uh, we no get uh, eh, right right now we no get o oh. uh, our great Edo State. Modern, State. <laughs> Edo State. Uh, well, the other one went still dey here now. This one na big question. Abeg, una oh, one when na businessmen and women una go help us answer this question. The, the, na two side the question dey but I go just take one of them. Mm-hmm. Where where do ex bank MDs in Nigeria go when they retire? anytime they remove all you know say they don remove several bank endings mm. and we no dey ever hear their name again say where they always dey go mm. after they come remove them from seats as you dey ask us now i don give you the assignment so that assignment so you go deliver am on on uh, hey which day on monday. Uh, listen on monday no now monday assignment day ground already uh, from ah, that monday. okay <laughs> um, that would be that would be thursday na uh, thursday. Uh, okay we go add and join business news on on on on tuesday. on tuesday. Hey can you imagine i come go ask question wey ask me now thank you All okay na people this one na the vanguard newspaper get all those ones o i don give am assignment o they say if you ask me na who i go ask i ask oga dey omo back now right. the tribune newspaper dey with me for here mm. okay this one wey dey look me for face anya and ya big like this say market fire lagos suspect okay lagos suspect bomb attack The small bullets wey follow am explosives were used by unknown persons na lasema na im talk that one then uh, fire outbreak not caused by bomb blast na police na im dey tok dat one which so investigation dem do the two the two groups they give different different uh, reports. reports police dey talk one angle the other one dey talk one angle which person home we go we go follow now eh no you see one get on lagos state matter mm. lagos get power pass police this time okay <laughs> <laughs> lagos can only use police na their own eh, yes this one no be federal government issue Okay. if na federal government matter now you go say they go use federal might take oppress lagos state mm. this time around lagos tell you say see wetin happen you dey tell dem say no so dem go tell you say very soon you go see the commissioner of police and the lagos state governor go say is it that you know about the thing na im make you dey deny or you close your mouth make i finish wetin i dey talk and no forget say nothing wey we no dey take play politics for nigeria. that na the sacking oga adeomo why we dey why we dey do like this to ourselves. Eh? Eh? na the kind make country where we dey now enough um, and a lot of people don lost so much for so that market so much for for this market too. and remember say lagos dey among the worst list of uh, state for attack. attack so lagos quickly had to shout now so that make the talk say e don start for there mm. and then attention will now be drawn to them to secure the place. yeah it's a tactical way on security matters. Hmm. <laughs> Eh, um, hmm, there's a one killed as police okada riders crash at ogba still lagos state see this uh, clash where we dey clash with ourselves so the police dey clash with okada uh, okada go dey clash with dis police and uh, the vulnerable people we just dey clash with ourselves and all that meanwhile all of us na the same circle. yeah we dey the same why, circle. why we no dey use our head say make we no dey allow the allow people dey use yes, us against uh, us. yes right now um, there is something I, I notice about the police ever since endsars issue mm. the police constantly dey feel say dia people dey against them, and therefore any slight opportunity will quickly take an action to uh-huh, against but but one funny thing they have forgotten be say even the people too dey vulnerable They the same way they are vulnerable mm. for a man riding okada and for you to tell say things no well with am na him make am dey do that thing if e get office wey him wan stay for no even dey ride am now if you demand twenty hundred naira and the man no get as at that time to me 100 naira is not the renewal of documents when you suppose present to you mm-hmm. your duty na to check a paper ideally sef na vio suppose dey check mobility papers okay. the police is to check and search for the vehicle for security yes to see now because we dey carry the job of another man we deliberately kill vio and they carry their job right now police is involved they dey involved in doing the job of vio and uh, road safety, road safety together at the same time ideally By, join yes. their own job and so they, they look and say we are tensed up we are stressed mm. you are not stressed because you choose yeah. to be stressed you are not stressed mm. now you stress yourself why you go carry vio job on checking of document for vehicle that is roadworthy or not <laughs> you add and join your security job the roads are not even worthy mm. let alone the cars that should be worthy it's just like if you dey ekenwa road you dey tell me say my vehicle is not worthy to pass that road or worthy road. <laughs> oh dem don stop you before say your car in fact if person stop me say don take this road because i no get particulars to pass dat worthy road i go ask you are you worthy to even stand on dis worthy road <laughs> My, you know if you go through ekenwa road you know that you are travelling out of this out of the country into a hamlet you know right now serious Ah no, uh, in fact it's a topic for another day i no know who go zaga road like that. <laughs> na who go zaga our <laughs> ah, people no understand that one zaga. <laughs> okay the person scatter the road o eh? ekewa road is a no go area hmm. i dey pity the bus drivers when dey go there o. dey the road. i come discover say any new vehicle now and you dey stay ekewa road you go face either sapele road or you face ugbowo or you face ikpeba hill you say na that axis you for the work <laughs> any vehicle wey dey right ekenwa road put scorpion fit still give for inside <laughs> because no no living vehicle want to ply that that road ma the road is oh for you to leave ring road and you say you are going to ekenwa road barracks you are going to barracks ekenwa barracks mm. they i consider it very cheap for three hundred naira wow. for a transport of 15 naira before wow it's now hundred. wow i go make i go see mr mike make me and her talk i come pack my container for somewhere now i enter motor since money, all of us just they dance uh, uh, no no no i came back since that night but didn't start the dey pay me now i can't imagine no people are trying i dey imagine waiting make us dey allow people just deceive us mm. to this level country could now wake up to how somebody go use road dey campaign you they take am anyway na another day matter. alright o oh, my pipo na still dey lis ten to us on informe radio dis uh, morning and we dey do our paper check check so na the tribune newspaper na we dey right now okay another um, headline wey dey uh, security my shoot at sight order not obeyed buhari okay finally im don know now say my shoot at sight order not obeyed Uh, President Buhari. Who no obey am? He give the shoot aside order to me. Ogadeomo, I, I no dey there. Uh -huh. You see, you you see where are the. First wait na my finish am. Says okay. influx of illegal arms thriving despite his efforts. Now, uh, eh. which of the effort now? Effort of those when they don first bring in abi the we are making an effort to tell them to go back home you dey make effort to you see ah, ah, sometimes um, pretense na something when e too dey dangerous o oh. now your shoot aside order who were you saying they should shoot aside e come talk finally say if you see anybody with ak forty seven, who were the people carrying ak-47 herdsmen good and you tell the people using the nbc say make dem no ever mention herdsmen again on air yes uh, fulani fulani herdsmen and we know say yes dem they come turn the language to bandits mm-hmm. and uh, herders mm-hmm. now the question you come say they no shoot aside order not obeyed as the commander in chief of the armed forces you give an order and order was not obeyed na the first time i wan remind am maybe he forget because of him age it's possible say the issue of forgetfulness don start okay. first when they lock nigeria down to move people up and down anyhow mm. interstate banned travel took place he gave an order but it, never, it was never obeyed that was when all the bandit kidnapping now were all transported round the entire country. country who obeyed it then na shoot who enforce it nobody why e come be say na the shooter side e come dey tell people make dem go enforce hmm. the same who wan do the enforcement of the shooter side make me dey i say as the chief of army eh, the chief of eh, the chief of whatever staff uh-huh. na him be the chief commander in chief of the armed forces police dey under you chief of the armed forces police dey under am dss dey under am nigeria army dey under am nigeria nscdc dey under am nigeria navy dey under am nigeria air force dey under am ds nigeria sss dey with am nigeria intelligence agency dey with am mm. the all of this group if e give order na the people wey e dey tok to be this, not be me not be my father not be my mother. okay so not be say if i see person. no because they no first license you no yours was not to defend theirs was not to defend they were to shoot aside it didn't say defend yourself okay. na the na the na the national security adviser mm. na him say don be a coward defend yourself when benin wan obey now after one year hmm. now you now say the order was not obeyed nobody carry am out so to me if na person as a father you send children message dem no go wetin you suppose do no be to discipline dem hmm. so by the time all of dem lose their job and you get new new recruitment uh-huh, uh -huh, shey your hope be or the order will be obeyed. so which which people dey suppose. Uh discipline discipline na the new ones wey just dey now abi na the old ones wey dey don turn to ambassadors wey dey don give. Uh, you see where they talk say printed they are non-career ambassador. non-career ambassador. office. office so you see one? where i say people dey deceive each other. okay okay when these people dey ma when he gave the order. so we no go we no go talk this thing. Eh, no when he gave the order. Uh-huh. the burutai was there all the whatever uh, they were all combined he uh, now uh-huh. gave the order. Uh, before this after ninety days when these people take come mm. the order don dey given e don before this before these people come okay. nobody obey am then mm. you your disciplinary committee suppose face the people when you give the order to okay no be this new men give na wey dey don give because if na this new men give you for give them nah, the money when you say No, wetin now wetin no no uh, no no carry ambassadorial okay, offices okay okadeomo okay, i like this one abeg <laughs> i wan ask you one question before i enter okay if um, they ban something and the thing enter market i be market woman i come buy from somewhere put am for my market na my fault say the thing wey dem ban dey my shop. say custom dey find trouble. okay customs uh, test senate override seizure in ibadan ask lawmakers not to usurp court powers. you see the truth of the matter be say customs dey find better better trouble why because of the army officer when they carry come become the custom uh, custom controller mm. you know say that man na him dey tell say he say he no go fit wear uniform second time mm. uh -huh. so the yes but he had forgotten say na the south therefore dey do this seizure they no dey seize for north o. Oh. abi i tell you yes. say bag of rice. twelve thousand. twelve thousand naira for north. for north. borno precisely. from from border. Uh, border. now rice still dey come from there o oh police don tell me say why they tell am make why he ask say personally ask say make dem deploy am go there say na because something dey happen for there oh, They dey get things when dey enter from the south the influx of ammunition when the be president talk say despite e order nothing dey mm-hmm. ammunition still dey fly in dem no dem no come in through the southern borders o oh. custom dey go market dey seize things to me i blame the traders It just be like now i buy bejo television go house mm. you come come my room come dey uproot am mm. right at the middle of my room you an armed robber so custom is now involved in broad day robbery in the market their duty is never to visit market their duty is border jobs border so if anything pass you from the border and got it to the market, it is no longer your duty. The Nigeria Standard Organization's job to do that job. Why you wetin come make you come dey take over their work? <laughs> Na the duty of NAFDAC and Nigeria Standard Organization to say, see, this thing we no want am for here. Mm. na the duty of nigeria uh, uh, uh, consumer protection agency, agency to talk say we no want customers to buy adulterated things for custom to come into the market the traders are help the traders to me i bl- i no even blame custom i dey blame trader then two when the matter reach senate custom come get the guts just be like one when i read this morning say i be like na that that that, that paper when one one woman dey tell her husband say if he impregnated a woman outside and he got the <laughs> guts to tell me okay eh, make eh, i man no too dey for so well. i no wan talk am you no know this kind <laughs> thing no be. i no know you no know yes you know know yes so now be this one they now had the go to tell senate say you dey use up court authority in the first case who makes the law. Mm. under under the same nigeria constitution when established the custom they forgot to say na the same custom na the same senate na im sit down make the act that establish them. so oversight function of the senate have the right because there is a committee on the supervision of custom uh, custom activities mm. from the senate they have the right to tell them say all these things wey una dey do is now becoming an illegal operation okay on uniform yes there is a committee in the house that is met even in the house of rep there is a committee on custom and on interior uh, uh, ministry of interior wey dey monitor police army and uh, custom. Mm-hmm. Okay. So if they find anything wanting, they have the right to tell them this thing is not fair and you should stop it with immediate effect. They are not usurping any court authority. It is their duty. That is why they go for oversight function and that is why they are being paid all those allowances. So if you collect allowance with taxpayers' money without doing the job, you have to refund it. So customs should be aware that they are doing their job. And so once the thing get into the market, na these agencies wey we name so they have no right to go into the market so to me if custom come my ring. this one na uh, broad according to you broad daylight robbery so to me if custom try am for my house na i'm robber so i'll defend myself <laughs> oh, okay o oh. all right uh, see this uh, funny uh, whether na is it funny i no just know the kind word wey i go use for am how hot temper made me stab my mother-in-law to death suspect stab your hot temper. Eh. Uh, hot temper go make you go jail na. Eh, no the hot you see ma. Mm. Eh, how hot temper made me stab my mother-in-law to death first of all the person you stab to death was not even your mother oh, but mother-in-law e don't destroy e stab two things So oh, e stab im marriage join am o. yes because there is no way you can still have a wife uh, uh, who you have killed the mother-in-law. Uh, husband. So, yeah, yeah. I mean, you can say, yeah. That is, you know, as a husband, you cannot have a wife that you have killed her own mother-in-law. Oh, vice versa. Uh-huh. so he it stabbed the marriage, joined the mother-in-law. mm So that day he made an automatic divorce. Mm-hmm. Then he killed somebody. Mm. It's not just killing the mother-in-law; he has committed murder, and then uh, I think uh, in in, in uh, on on in law. Mm I think that man has committed another offense when they call. Uh, don't worry, maybe my brain will come back later. You know, sometimes they, okay, they go out. <laughs> so it's a capital punishment, man. As he temper help am stab him mother-in-law to death, now so his temper go still help am face death sentence. Mm-hmm. Okay, oh, wow, oh, temper. Temper. Cool your and temper. I, the, here we discuss anger management matter. Now. yeah anger management we don't, we don't talk we don't discuss them yes severally yes. yes. so anybody when he knows how to manage anger no sometimes things when go make you vex certainly they go day. And eh, that's why they but, say when you they vex make you not talk make you not take yes. action I read something that day. I think I even forward them to Madam Ikekwa because of her marital uh, program. Uh. I, I forward them. I the last part of that write up say, when you are angry as a husband, don't speak don't act because until your mind calm down anything you do at that time you may regret later and it's true it's always be this. okay ah, i know say you go like this one i was not queried before Remover says usman xmpamd. yeah the young woman uh, don dey. say dem no query am before dem eh, remove yes. Okay. how rift with amechi cost her her job. Eh, yes o oh. so. you see amechi na dey in charge of transport. Now im in charge of movement on land on mm. sea on air on uh, in fact despite say we get in fact under the in fact beneath the earth and uh, amaechi na im in charge they don't forget say the npa dey under a ministry mm -hmm. and because im na five candidates for the ministerial post na five friend na me and five na like this dey be so na im make am when im come dey begin dey feel say oduga dey back at the end the rift e come begin dey talk to minister like say minister you are nobody around me for now but he come discover say the minister had to set up a committee that is doing an investigation when the investigation come out one hundred and sixty-eight point something billion naira don waka unremitted not seen not even heard Now im dey tell am say okay o oh, first of all you comot for office so when you waka comot we go do the investigation if you dey guilty you go face the matter na there the issue dey now so you say say they no query am who wan query you they just did the thing submitted the report to minister minister submitted to the house and the main the first thing is for make e forget say right now the minister of transport Chibuka amechi na gold mile e be for presidency any money you need now you need am to fit get am <laughs> <laughs> so if you report anybody the person know say na na in fact na ak forty nine meet the person so no be ak forty seven bandits dey use forty seven we dey use forty nine and rocket launcher when e come to governors right now so the woman play with the minister for transport and hand meet am okay o oga dey omo that one wey say you like so make i just say <laughs> that one no be say i like am o he say undercut and crime he say he impregnated another woman and still has the guts to accuse me of immorality wife <laughs> you see wetin dey happen for there na man go divorce na divorce i think i tell you say na for ibadan abi uh-huh. <laughs> the young woman the man na him drag him wife go go court mm. the man na muslim him wife claim to be christian e say first quarrel be say you i dey always tell you dey dey carry. your pata no dey throway am put for everywhere. eh you know i say e say e first tell am say make e dey come their place dey worship the woman no dey gree then the second thing e come talk say the woman sef e no even e too dirty <laughs> say you can imagine e go just remove that thing wey dey the last part of a woman for under e go just remove am drop am for any corner and because of that e no dey fit come house with im friends in fact the lady sef no dey respect im family e no dey take eye see any member of a person but maybe that one na na to attract the man na you know say <laughs> na different different things na and the man the man talk say the thing dirty na dey wind my head na the man talk say the thing dirty and because of that he no dey look and he no dey gree come house quick quick na the woman talk say no na no mind am na the case of uh, the fire calling pot uh, kettle kettle uh, um, kettle uh, um, <laughs> whatever get <laughs> today pot dey <laughs> pot dey that come dey so you can imagine you got the you impregnated another woman you had the guts to be telling me say i dey sleep with church members so uh, now wetin dey be the cause of the problem be that so you see wetin be the main issue here uh, sometimes people cannot manage the home the way e suppose be mm. and because of that when it don't degenerate we will now bring it to the public this is washing dirty linens in the public mm. you want divorce yeah. they need to now speak very oh, disgusting words before the divorce can take place what? now the man come dey claim say the family no gree follow am come court today because they are ashamed of their daughter Ew. but the woman still go ahead e no close mouth o oh, she talk o oh. mm-hmm. e say can you imagine who who follow you come the only people wey follow you come na the people wey dey help you go help you go impregnate person. <laughs> <laughs> they ask am whether he no pregnant another woman when he no put anything on the head. see the difference between poor man and rich man. you can hear me bill gates and him wife and him wife very <laughs> quiet they just talk say they don divorce yes. <laughs> our marriage can no longer continue after twenty-seven years yeah. Uh-huh. and we just walk away uh, and they share their things. Uh, but that na the surface. no let, let, let's look at it from that end. let's look at it from that end. But if we if we put a microscopic eye we discover say we be like our we be like our brother when they talk say he come tell another person for america say we quit her from that house <laughs> well this country e get wetin i see for punch when i be say make i just quickly add join yeah this thing the thing the thing interest me o e very interest me i can't imagine how the two the two major lions when they silent and and and shouting lion dey full face each other like this El-Rufai reaping from evil plotted against. Okay. Uh, el reaping from evil plotted against rivers says Wiki. Mm. Uh-huh. That one they come from the Punch newspaper this morning. Insecurity. U.S. won't relocate. Okay. Uh, yeah, yeah, yeah. Very powerful one as well. <laughs> Insecurity. U.S. will not relocate Africa Command to Nigeria. Orders pentagon replies buhari mm. you know say don talk that day say make you bring in this that that that They say they don finally tell am say we will not come o. Oh. say dem no come say dem go remain for. we go dey where we dey o because e no work the way you dey ask am o. the oh. time wey wey dem say dem wan help nigeria for insecurity matter we say we no gree so why we don dey want na when when uh, gari don pass. Uh, on this matter eh? on this matter. Uh -huh. <laughs> no be just because of say the issue of say we first refuse help o. Oh. on this matter they know more than nigeria us personally i give them hand on the issue of nigeria the information when they get it will pass us mm. well all right, um, all right. Um, and people now they listen to um, paper check check program we would call investi- investigative uh, table on inform me radio this uh, morning and uh, morning we still there okay so we still there inside uh, the Punch newspaper, so we could just take uh, some of the headlines. Yeah, um, for insecurity, US said they're not going to relocate uh, Africa Command to Nigeria. Pentagon don't reply Buhari, uh, as we've just taken just now. Mm-hmm. And then, um, uh, okay, I, I don't take this other one, say El they read. the evil when he plot against um, when he when he saw against River State. Mm. Uh, they are they come from Winke, and then um, another one when they hear say how three children, eleven others burned to death on Lagos Ibadan road. Uh, road trace which uh, wouldn't be kind of road accident mm. uh, okay under that um, as they reply they put something under And I, know no take am say why that is eh, uh, eh, eh, yes, Pentagon reply. to Buhari mm. they say why is near impossible for US to accept Nigerians invitation ex envoy nine they talk uh, yeah nine they talk from there mm. and then um, soldiers guiding in government house killed my daughter. Hmm. Hmm. Slain undergraduates uh, dad na him talk from there and uh, now na the uh, the girl the young girl they they among why the um, uh, not, uh, east uh, youth from the east mm. dey talk The kid one businessman for Imo State a few days ago and they killed this innocent girl unarmed innocent girl at the very checky point where they mount to uh, Imo Gome house to Imo Gome house now there they first see kill the girl and uh, she dey hundred level. Oh. Yes. So oh. and funny enough, now the same soldiers now killed the girl. Now killed the girl. So the question is, which That's ammunition? So, yeah, I don't understand. Which the uh, killing going on in the east? They they very very. I not get them. Um, something is. What did there? Problem did there. Something the is going they on. they kill our people. All these uh, security agents not go there. Not be there dey for go safeguard. Uh, you see i i i dey me and um, uh, engineer they talk this morning i say nigeria security outfit no dey detect dem no dey detect boko haram dem no know dem dem no know bandit and uh, armed herdsmen but dem dey know the unknown gunmen for the east which means i think those ones wey dey east dey dey more trained okay okay e mean say uh, di assignment wey dem give dem um. na for dem to to um, detail and take care of unknown unknown gunmen, and they are and trained for knowing unknown gunmen, But, but they don't not, not they are not trained trained to, to know, know and deal and with, deal with ban bandits, bandits boko haram armed herdsmen mm, they are not trained for it well sorry, uh, uh, sorry. there is a get one other thing when concern um, the federal government uh, parastatus say visitors banned from federal secretariat hoodlum killed fct cup <laughs> i was promised sales girl job in ogun but ah, turned into sex slave 16 years old cross river girl my talk from there um, it's a very sad you know, one we dey always talk to make parents no matter what if na garri una see drink make una learn to stay together and drink the garri no dey send your children <laughs> you go just dey send them you no know where you dey send them dey go. because the real thing person no the person wey dey carry am no dey ever tell you the no. so the girl well, they don finally carry am but the main issue be say they tell am say na sales get job e go dey do but when i reach there sixteen years old and they begin to use them for sex play. yes that's na still na. yes na na still sales. na still sales she be so na come dey sell her body. yes npa uh, matter buhari dey probe one hundred and sixty-five point three nine billion alleged unremitted operating surplus. <laughs> by bala osman gives explanation. Uh, for, for the issue of uh, him and uh, amechi. Uh, issue so you know for that paper e talk say i was uh-huh, not queried before removal eh, so you know say we get what's in the trend for social media now say get statement where she make yes na against the government yes eh, this kind story con dey go round now say now that statement where she make so na im mm. make the presidency come dey come after am Hey, eh, but but make you understand say even though ma wetin dey go on Uh, na the na the issue of there is always the issue of loyalty Hmm. right now ma okay loyalty to to a particular person no ma not loyalty to government yet eh. when you get appointment who was the person that was given the slot that eventually nominated you? Okay. The loyalty goes to the person first, but Before. you work for the government that nominated, I mean, that appointed. Mm. Now, El 9 nominate this person. Mm-hmm. Now, El slot, mm-hmm. nine they use. Now, no, ma- no, a right up day. Okay. For I think three, th- Thursday, mm. there was a serious waiting, they create a rift and why today she dey face this thing hmm. na because the the the last last week they don dey trace her come until they finally voice the amount so wetin make am you and the man wey bring you the person dey with you but your guy wey bring you and these people don begin dey get kwata so you two come begin be like say instead of you to stay kwejeje you no talk come out mm-hmm. you come talk put mm-hmm. so na him ah, meet am and that one dey your office So oh, the fitter and am say don't worry don't worry just come back I fit give you another you thing. See, mm. You hmm? see the problem with politics. Yes na so politics dey. Say we no go ever get the no. the put the right uh, how we dey call am na uh, um, square. hole in square peg, peg uh, yes, square, uh, square uh, hole. hole. Uh, we dey put round hole round peg in, in square hole. Uh eh, -huh. Eh, yeah. we dey do am like that. na so dey be na who you know na him give them these positions. oga de omo make we leave uh, politics apart for me i feel say my patriotism na to my country of origin yeah. not to a political party yeah, yeah, yeah. that's why i that's why i dey wonder say you just enter that place they give you that position you no see anything wrong in wetin dey happen for there you go just close your eye fold your hands and all the while this lady know say things dey wrong mm. all the while the, she knows the, there were things that were wrong even in the even as as uh, people when they as ministers now mm. they know that there are things wrong with this present regime but as a political party demands the government demand 100 percent loyalty loyalty and therefore you can't even, speak <laughs> that's why when i see for social media i get some kind people where i know when they go dey support some kind things when i know say na evil yeah no how come dey wonder say yeah oh, whether the person you uh, eh, your common sense the reason is because of who they are to who to the point to the, to the yes ah, ah. wow. Yes. So you just be like, uh, well, this other girl talk for here. He say We didn't bath for 56 days in kidnappers' den. Freed Kaduna student. Now I talk this one from there. Now that one we will just pick from the Punch newspaper today from that end. Uh, 56 days. Yeah. <laughs> well, my people, it is sad. Say, na so the matter turn out to be. But no matter how it be, una when they do kidnapping, make una no forget. Every day for the thief, one day for the owner of the house. The real Nigeria, the indigenous people of Nigeria, one day will be their own turn to correct all these wrongs that is being done to the society today. My name is Ade Omoakao. Now patient and planning go give us to where we dey go. Una bye bye. All right, now we can una don hear wetin we talk today from the papers. Eh? One more thing we I just talk We simply make remember say nobody, no external person, no external country, no external government will feel love our own country reach the way we want am in as much as say things don jabaru things don scatter the way wey e be for the fact say we still get breath anything fit still happen make make all of us just still dey positive my advice again to the indigenous people of nigeria anywhere wey you dey whether you dey for north south east and west irrespective of your uh, religious beliefs make we put am aside and let us build our country because we no go e no e no good for ear e no go good say history go talk say we begin fight ourselves over what now because stranger come come divide us come on make we get sense so make all of us just put hand together to make this country a better place for me and you for our children our children's children i no get any other place where i dey go they don reject me many times they say i wan run if to say they know say how much i love my country they for no even try that one say na my money na i wan go spend for that place anyway now wey wey the way wey country the way wey the whole world come be now thank god say i love nigeria the way i love am from time immemorial so i go continue to put my voice put my power my might anything wey i fit do to make my immediate environment a better place and also the country anywhere wey i go fit take touch i go do wetin i go fit do because i believe say god wey bring us come this place say make we be indigenous people of this place e know why e do am and that na one hope wey i get all of us go continue to dey smile for me o oh, i no get any reason not to smile irrespective of wetin dey happen around me mm. god just too much for that one all right till next time we go call my name na olayemi i salute una well well.